بسم الله الرحمن الرحيم كتاب شاشا فن التعامل بين الزوجين غض البصر جنان هران تنا كيست ونن ترها سينو غض البصر إجا قبتو إجتي تنا تفجأتو gadin jedhin ol malee kajettu garte gadi qabdu ammas ka ittuma deebitu ammas gadi qabdu ka ittuma deebitu ammas gadi qabdu ka ittuma deebitu ka ofirraa dadhabaniitu gadi dhiisan tayyib ka ofirraa dadhabeetu jalumaa'uu gore jechuu ijattiisan irraa haasofna jechuu duuba dadhabee ofirraa jalaa goree ugariin nama gaqqaba ittuma deebiti gadi qaba ittuma deebiti gaqqaba ittuma deebiti dadhabee jennaan yettaa baatu yoo gassi dhiise ka akkam taatu jeetuma ofirraa gadhiise akka isiin taatu duuba akka hamaa akki isiin taatu akka hamaa wanni ija tana gadi qabu irratti ufiin gargaarsisan maali yaa macshara ashabaabi man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj fainnahu agaddu lilbasar waaxsanu lilfarj aw kama qaala calayhi isalaatu wassalaam yaa jam'aa shababa namni isinirraa fuudha danda'e haa fuudhu je ka fuudha dandeeysan fuudhaa jee duuba ka rabbiin fayyaa isaa kenne ka rabbiin risqii isaa kenne ka rabbiin mijjaa isaa kenne aanjaa ka rabbiin kenneef fuudha heerumaa jechuu maaliif jennaan ija tana gadi qabaa jee duuba wanni sun osoo isiin gaariin mana jirtu ija waan facaasu osoo jaarsi gaariin mana jiru waa ijaan facaastu jechuudha laal dawaan ijaa facaatuu tana wanni ijaa walaq jeetu tana gartee lafatti gad deebisu fuudha jechuudha duuba ka rasuulli nu hima alayhi salaatu wassalaam tayyib yoo fuuti sun hin argamin ija qaqqabuun fitnaa ta'a ilma namaati irratti yoo fuuti sun argame ammoo fuudhaa heerumni sun yoo argame akkuma gartee nama tokko gaa mukumatti hin bu'iniidhaaf gartee mukni yoo itti dhufe osoo inni karaa keessa deemu jiru irraa goru makiina irraa ka goru ka mukarraa goru ka jidaara irraa goru ka dhagarraa goru akkasumatti irraa goruu ta'a malee yoo karaa walitti dhufanis udduba garagaree laalu cinaan laalu udduba garagaree laalu yoo bira dabartillee fitnaa kanan seenu jechuudha duuba akkuma ittiin hin buune qofaa ofirraa bira dabra duuba inni malee. eega gartee asii ijaan eege hogguu isiin itti dhuftee bira dabartillee asii uf duba itti micciramee laaluun iman jirre jechuudha yoo nama rabbiin ziqii kenneef qalbii hattuu yoon ta'in khaa'inata alacyunii isa yoon ta'in namni imaanaa gaduma qaba duuba kanaaf faayidaan ijaa yaani wanni ijaa gadi qabuu irrattiin ufi gargaarsisan الزواج فول إسلامات قال الله تعالى للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ورى مؤمنة إجتي سنقدك أبدا أجنب الراجل إتناهم يجي طيب إجتي سنقدك أبدا المرأة وزيرة في بيت زوجها دبرتين من جارسسي كيستي من استيرا موتماتي جان bara shari'aan akka ajaa'ibaa silaa tolchite dubartii mana dachaaste dhiira ala gayyaaste dhiirri ala keessa yoo deemaa oole waluma argaami waluma argaa bar laal dubartii mana jala dachaate mire eenyu haa laalu waluma laala malee fitnaan ni gabaabbata jechuudha amma zabanni walqixxumma je'anii bikka dhiirri dalagu isiinis dalayti waan inni dalagu dalayti bikka inni oolu oolti karaa inni deemu deemti teessoo inni taa'urra teessi. mari inni keessa jiru keessa hojii jirti sawa'an bisawaa'in walqixa godhanii eeysaan ija qaqqaba duuba harki irraan adabattu nin salaama je'a ijji irraan adabattu laalaa oolti jechuudha mashaqqa mushkilatun fi haza zamaan imtihaana guddaa zabana kanaan keessa faca'e jechuudha duuba طيب النظر سهم مسموم فاحذر أن يصيبك أو تصيب bihi طيب xiyya summii qabdu jee laalchi kun xiyya nagaa tasi waraante illee seen jee xiyya summii qabdu tasi waraante garte xiyya summii itti godhanii yoo si waraanan dhukkuba hamaatu achirraa si qaba jechuudha laalchi kun akkasi dhukkuba hamaatu achirraa dhufa jechuudha zinaan eeysarraa dhufa laalcharraaji ilmoon gumnaa dhalatuun eeysarraa dhufa laalcha sanirraaji ajaa'ib jahannam guddaan eeysaa namatti dhufa dura laalcha san osoo ija namtichi ija hidhatee akkanumatti intala takka zinaa dalaguudhaaf itti deema hin deemu jechuudha dura ijaan laalee ilkaanin itti seeqatee muqaddimaatu zinaa waan jedhan. dursituu zinaadhaa waan jedhantu jira dura ijaan laalee ilkaanin itti seeqate miilaan deemee itti dhaqee harkaan itti hiixatee qabee haasoyni argame achi booda fawacduu wamiicaadun caaruu wanaaruun achi booda hoo hongo sheena ibidda kanatu booddee isaanii ta'a jechuudha وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر رواية أبو داود في ترمذي باسكيسة رسول عليه الصلاة والسلام إلما ما كان الرتي قال ما يفهمي جرى قون إسا كزنا الراتي اتتأكبا رأي في إنسي إسا في انجرج نما ربين إسا تيسم لدوبا إجلميني جي زنان إسيرا لا لمجي دوبا زنان إجا لا لمدوبا ijji laallaan duruu zinaa goote jechuudha tayyib ijji oguu laalte eessatti eessa fiddi fuutee qalbii keessa fidde jechuudha qalbiin oo fuudhee isa geessa gama shahwaa gama qaama saala isaa gadi geessa jechuudha qaamni saalaa sun immaa yusaddiquu aw yukadzibu dubbiin dhugaadhaan hun ka'a je'a yookaan lakki wanni tun kijibaatii na dhiisaa je'e dida akkana jedhanii bara rasuulli alayhi salaatu wasalaam yookaan dhugoomsa jedhe shahwaan isaa kun yookaan ni kijibsiisa. qalbii yoo fuute ijji yoo fuute qalbii kennite waan san qalbiin fuudhee gama gartee qaama isaa ka shaawatti gad dabarsaa qaama saalaa gad dabarsaa qaamni saalaa dubbiin dhugaadha jee lafaa ka'a yookaan ni kijibsiisa jee jahannamiin nu dhufaa lakki hin dandeenyu jee وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الذين يجلسون على الطريق ورا كررة التاء الرب رسول عليه الصلاة والسلام كبكت سؤالتين فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكن جندوبا يو كرا إرا تاؤو كنا ملي كددا تاتي فايداد أف حاسواف وان أدى أدى أجت والقنمتي وراني كررت التينيا جدنا سابوني كررت التاودي ساجي رسولي bar haajaa adda addaan nu jira haasawa fa'a gartee achitti walii fidanna maal maal jennaan hayyee haqa karaadhaa eegaa jeen rasuulli haqni karaa maali ija gadi qabatuudha jeen salaamtaa deebisuudha jeen laal azaa nama godhuu dhiisuudha jeen laaltuun akka jirtu ballitti laaltana qabeellaa akkatti deemtu laaltuni qal'oo cabuu geessu tun furdoo booyyee waan akkan akkanaa dalaguu dhabu namni kararra dhaabbatee jechuudha uumaa rabbii ta'u olii gayyaatu madaaluu yookaan mazzanuun hin barbaachisu. طيب kan olii gad oofuun jechuudha laaltuun akka jettu kun akka jiru kana dhiisanii azaa nama godhuu qabatanii munkara argan deebisanii ija gadi qabatu je laal طيب duuba zabana walqixxummaa je'anii bakka dhiirti ooltu oolti karaa dhiirti deemtu deemti walgayi dhiirti keessa ooltu keessa oolti halaakni gabbo'e duuba zabana kana طيب ربما نغنوا عباس ابن عباس وان جده قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان من الرجل ثلاثة شيطان ارتجرة يعني في ثلاث الشيطان من الرجل في ثلاث بكسدي كيسة أجل شيطان ارتجرة بكسدي كيسة أجل وانا جايبة ميس كيسة ارتجرة في نظره إجم إساتر تأبجل إجه ija isaa tanarra taa'eefi kunoo tun asiin achi dabarte maal eeyda jedhan duuba kunno bikka akkasii irraa laali jedhan tun asiin achi dabarte dafii irraa fixi waan laalchaa jedheeti itti ergaa bar laalagaa duuba ayyib laalcha sheenaadha ammallee garteefi sheenaa guddaa keessa jira jedhan laalcha kana addunyamattuu rakkina guddaa itti arga jedhan li'annahu mataan isaanii jeeqama yoo laale laalchisan waan laalisan mataa isaa keessa kaaya mataan isaanii jeeqama jaartiin isaa ta akkasii fa'aan taane yookaan ta akka inni laalee sanii miti jaartiin isaa osoo takkanaa fuudhe jechuun mataa isaa keessa yoo seene inni cinqame jechuudha cinqatii mataadhaa ufumaafuu ufiffide jedhan duuba laalchi kun laal addunyamattuu miidhaa mataa isaati osoo akiraan dhaqinu shayxaanni dhiirtolee tana bikka meeqarra ta'a jennaan bikka sadii je ija isaaniirra ta'a. وقلبها قلبي ستر وقلبه قلبي ساكي ستأمل لك بك قلبي سن وليغا أوف قلبي تن تنا نيكتو تنا نفوتو تنا أتشم ميستو تنا أتشين أتشن غوتو تنا تنا خرر هون جتو تنا ناسو يسيستو تنا مالين غوتو تنا نجمت وما أكنا أكنا وليغا أوف يجو وذكره أكي أمل لك أميسا كسالات الرتاجة مال أيدا جان دوبا qaama isaa kasaalaatti irra taa'a jedhake kakaasa jechuutti uf wallaalchisa jechuudha waan haraam jedhamu hunda irraanfachiisee lafa kaasa jechuudha halaaka eege sanaqe booda alla waan haraamii dalaydee jedhan achi booda sheenaa isaa qaanyi isaa xiqqeenya isaa jechuudha وهو من المرأة في ثلاث أكثم دبرتي اللي بك سدي كيسة أجي شيطان تجيكون غند سدي qaama isaaniitti irraa bikka sadii keessa tataa'aa jee duuba sheexaantichi kun dubartiillee fi basarihaa ija isii keessa taa'a jee ija isiidha kanas laali nima je'an kanas laali nima je'an irraan obsin kanas ni laalchise sanirraa isheenaa fuute kanas ni laalchise sanirraa isheenaa fuute wayi osoo kiyya kana ta'e wayi osoo kiyya kana ta'e sheenaa mataa isii keessatti guuree mataan isiidha akka rabba shamu cinqatii mataa waan jedhamu mataa keessa kaaya jechuun rakkisa mataa kana duuban rakkisa aadada nama tokko laaltuun fayyaa dhoowwa jechuudha duuba ka mataa garagalchu ka mataa dhukkubsu godha ajaa'ib fi basarihaa waqalbihaa ammallee qalbii isii keessa naqa jechuudha laal wanni ijaa eessatti dhaabbata ijaarratti hin dhaabbatu gama qalbii kuta laal qalbiin heewasa laal. akkas godhu akkas godhu akkas godhu hewaasni qalbiidha hujiin biraa baheef jechuudhaan dalagaan biraa barumsarra jiraatan barumsi hin galuuf hin galuuf jechuudha li'aanna'u qalbiin waan biraa dalagu jirti waan ijji hatte san qalbiin dalagu jirti walii gadooftee barumsi eessaa galaaf waan harkaan dalagan tolchuu hin danda'an li'aanna'u qalbii waan biraa dalagu jirti ijjin agartuu qalbiidha jaan وعجزها في بصرها وقلبها أكسم أمس وعجزها وعجزها تاء إساني ترى قبطة يا سديستو كما تاء كان أتشي قبطة جري شيطاني طيب أتشي قبطة جري بكسان قبطيتما وفي متانسيتو مالي gurdii qartee qal'oo akkaan taa'aa kana mul'istu uffattu malee jedhaan duuba ga'a asiin gama duubaa kanaan ol baqaysitu malee jedhaan akkuma taa'an kun mul'atuuf bar akkuma achitti gartee ijji ol dhiyaatuuf asiin gama fuulduraa kanaan ol baqaysitu malee jedhaan duuba gama fuulduraatiin gurdii ni baqaysan gama mirgaatiin baqaysitu malee jedhaan gama sinillee gurdii ni baqaysan ajaa'iba. gama mirgaatiin gama bitaatiin baqaysitu malee je'an gama hundaanuu baqaysanii wal geeysan fuulduraan ni baqaysan duubaan ni baqaysan mirgaan ni baqaysan bitaan ni baqaysan gama hundaan dhoosanii dubbii dheeysaaf deemti garuu mataa asaniif deemte jechuudha shayitaanatu achirra taa'u jira bikki kun akkuma ta'e ta'ee haa mul'atuu kaja'u wal gurdii qal'oo gurdii maxxanne ta akkasii barbaadi ka taa'a mul'isu ammas gamaa gamanaan itti ol baqaysi jeen akkasi baqaysanii fuudhanii fidaniif fitnaa duuba fitna jechu halqiin bikkuma san mul'isuudhaaf furdinumaaf qal'ina ganda sanii sanumaaf cinqii seenan jechuu sanumaaf cinqii seenan طيب warra gartee bikka qaama itti tolchan dhaqee tolfatu haa ta'u rakkinuma sanirraa namni harta fishaalattuu deebi'e amma rabbi nu baasu male funyaan baxxate qal'isanii tolchan taa'aa xiqqaate ni guddisan harma xiqqaate ni guddisan harma guddate ni xiqqeeysan nama laastika godhaniituma olii gama micciiruu jiranii bar imtihaana duuba hospitaalatti tolfatanii nama akka laastikatti ol magaa afuufuu jiran akkuma fedhanitti jechuudha uumaa rabbi olii gama micciiruu jiran artifishaala ta'e duba namni orjinaalaa fi feekiin akkamitti addaan beekamaa ureegaa dubbiinuu wal keessa laqamte kuni waan uumaati kuni waan dur waan dur hin qabne har'a fidatte yooma nama gaa dur wal beeku ta'e malee orjinaalaa fi feekii wal keessa laqame طيب shanaanoo tokkoon waan je'an mazzinaa cindakum aboo zinaan isin biratti maalii je'anii gaafatanii jennaan qaala annazar laal shubaami je laal ajaa'iba laal dubbii rasuulli jedhe galee bar laallaan zinaa dalayde maaltu hafe jedhu laallaan zinaa dalayde jedhe murtii ajaa'ibaati li'annahu laalcha sanirraa dubbiin dhufte jechuu bar sanirraa dubbiin dhufte duba barzinaan nu biratti gartee ittuma dabalamuudha jennaani waan jedhe shanaanoon sungaa ilmoo barbaadachuu mitiiree jeen achi geenyaan sun ilmoo barbaadachuudha jeen duuba suni ilmoo barbaadachuudha jeen ajaa'ib fitnaan laalchaa sheenaa jiruu duniyaatti illee nama dhaalchisa cazaaba aakiratti illee nama dhaalchisa nacuudu billaah طيب كإتآن الاختلاط لاقم ولت لاقم جج لاقم الاختلاط ضاء العسر ولت لاقم كن ركب زبنا كنات مرض انتشر dhukkuba amma zabana kana keessatti faca'e jedhe ka namni ka ajnabiin gartee sa'umaa fi waatiyyoo walii ta'e jechuudha waatiyyoo sa'aatii fi sa'a ka wal jalaa nafni garte akkas ta'e zabana kana amma baqattummaan kun keeysattu rakkina guddaa akkas isaniin gaddeema kaatee biyyaayaati ka'ee biyyaa baha rahima hin qabdu aanaa tokko hin qabdu ajnabima kana gartee kanuma fira godhatte jechuudha kanumatu rakkoo hunda warra biyyattii yaatu warra maalii hojjee fuudhee olii gadi hin deema yookaan mana hojii kireeffata yookaan boosara waliin nu ergan je'a yookaan keezii waliin quyanna je'a mashakkaa ajaa'ibaa اختلاط داء العصر وصوص ينتشر رامو تكغرتي ta olii gadi facaatee ganda hunda seente ajaa'ib wamaradun yu'addii ila alinxilaali ajaa'ib marada dhukkuba ajaa'ibaa ka ibaadaa tana qooysee balleeysu ka dhabamsiisu رسول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قريب الزوج إن كن قال الحمو الموت حديث بخاري في مسلم كيستي نبي ربي وانجي أرمنا لبو تيسان فقيسا دبرترة سين الراجي دبرترة سين الرا قربان أنسانا تكمال جي يو أنا جارسا تاتي هوجين أنا جارسا طيب mee aanaa jaarsaa sanirraa na odeessi jeen duuba طيب waan je'een rasuulli aanaa jaarsa irratti seenuun du'a je'en aanaan jaarsaa akkami jeen duuba aanaan jaarsaa jechuu bar aanaan jaarsaa akkam aanaan jaarsaa du'a jeen macnaan kana aanaan jaarsaa yoo jaartirra seene hoo jechuu obboleessi jaartiidhaafaa jechuu bar yaani obboleessi jaarsaa obboleessi jaarsaa fa'a obboleessi jaarsaa fa'a yoo irra seene kophaa isiidhaa akkamii jechuun laal amma gaa maalitti ilaalan barra zabana bareentumaa keessatti obboleessi jaarsaa akkuma obboleettiiti wajji tattaphata wal qaqqabanii wajji tattaphatan jaartii obboleessaa wajjin nacuudhu billaa kuni mawtiidha jee rasuullee du'a je du'a je waan tokko du'atti fakkeessuun akkaan haraaminaa isaa keessatti hongaa gahuudha akkaan gartee fageessu jechuu waan kana amrii kana amrii bareentumaati kun aadaa jaahilaati kuni du'uma jee rasuullee alayhi salaatu wassalaam laal. ilma jaartii obboleessa kiyyaati maal qabdi anaaf obboleetti maa jee ajnabii rasuulli du'a irra seenuun jeesan mana hojii kireeffatanii hojii galanfa nacuudhu billaa duuba الاختلاط بين الرجال والنساء سم يقتل الأعراض ويميت الشرف كدرجاء المنما كان أجيسو dhiiraaf dubartii walitti laaqamuun summii tokko ka naamusa ilma namaa ajjeesee balleessu naamusa ilma namaa ka ajjeesee daaraa godhu bara waliin galan je'ani jechuu kana keessatti namni maal haasawa waliin galan je'anii bar wal fuudhan je'anii illee bar tana fa'a haasawa duuba namni haaya fireendii wal godhatan je'anii bar wal fuudhan je'anii illee bar akkana je'an wal fuudhan. fireendi wal godhatan aya bar akkanatti maalii hojii ta'an je'anii bar bar ilmooyyuu garaa qabdiif je'anii bar garaa baasellee jedhanii bar waan akkana kana oofa duba namni sii gale imtihaana jechu isiin akkasii yoo gartee fuudhaafillee itti hajaman bar namtichi tokko hojiin galaadhaa turteeti waan isiin taate maaliif beeynaa dubrummaa maal qabdi fa'aajaa gaa duba namni ibrumaa maal qabdi gaa waan isiin taate maaliif beeyna gaayi ebaluun faa hojii galaa turte akkas fa'aajaa gaa duba namni laal shakkii fideemi maaltu shakkii kana gaffite laal wanumaa shakkii kana gaffite maaltu jira kana malee jechuudha duba طيب shakkii kana wanni gaffite kana jechuudha duuba sharafa ilma namaa darajaan ilma namaa du'e jechuudha lama amma isiin takka gabar ebaloojiin turtee ebalooji galaa turtee waan adda addaa maalitti beeyna gaa akkamitti itti ufamannee fuuna gaa dubrummaa isiin beeynu jee namni shakkee oguurraa dhaabbate amma maaltu irraa du'u jira darajaa isiitu du'u jiraa bara namtichi sun bara akkana laaqamaadha gaa waan isaan beekamuuti intala takka hojii galaa ture bar yoo je'an qalbiin akkamitti amantee itti nama seentee heerumuudhaaf jecha akkamitti gartee isin iyyatarre dhukkuba addunyaa kanarrattuu gartee waan badaa tokko jechuudha osoo akiraa hin gahin asittuu waan hamaa tokko jechuudha duuba tayyib asumattu waan hamaa tokko dhukkubadaa jechuudha duuba. قال رجل لابنه ينصحه يا بني إذا كانت لديك جوهرة فأين تحفظها مي جوهرتك يوسف برات جرات واني أكا زكايا واني أكا ميتا واني جوشولين يوسف برات جرات يا إلمكو أي سما بك أكمي كتتي ستاجي أني بر أبان إلمالال نصيحة يا ديفي تلتو يا ديفي يا إلمكو وان جبدو يو أرغتمي بك أكمي تجبي فتاجين بانكي أكمي كاتا في مكان آمن بعيدا عن الأيدي بكا كتشيلوتي أمنوا تاركنا ما إرا فقات تارك إرا فقات تنمني تنجين بكا كسيتين كايتنا جين دوبا جنان قال الأب فإذا لم تفعل وجعلت عرضة للناس يؤكس دلقوا باتو تانو ما نماف ملي فهمت akkuma namni argutti bakkuma namni argu dirree tana yoo keettehoo maaltu bada jeen duuba maal jeen duuba gurbaan سوف أفقدها ها أكستات نين أبا مريجين تقوما حبلوك قد أتا وانا كسي وان قاليسا نمنين ديسو يوسو لفا فدتني متريجين دوبا نجلا فدتني أبان غارين أكت إلما إسا قرسو جرولان نين أبا جين دوبا يوسو نجلا فدتني جناني مال جين قال الأب كذلك امرأتك فهي أغلى من الجوهرة أكنا جين جارتين تيتلين أكسي بيكي جين دوبا زكايا في ميتر رئيس تسيكالي dhagaa collee kaafuraa bareeda kana hundarra isitu siif caala akka caaltuu taate beeki jeen duuba akkatti gorsi garte jawhara kee yoo argatte eessa kaayatte jennaan biikkaa harkiittiin dhiyaanne kaayadha jedhe aboo jaartiin tee jawhara sii caalti akkasuma beekii jeen bikka gartee namni itti hin dhiyaanne wajannibhaa alikhtilaaxa birrijaali kay laa tafqudhaa jawhara san yoo bikkuma laaftuu keeyse akkam taati jennaan namaaf fudhataa na jalaan jenne jaartiin teetu san caalti akka namni si harkaa hin fudhanne akkan dhabne bikka sanii fageessi jeellaan ikhtilaaxa dhiirtoleet irraa fageessi walillaa qamiinsa dhiirtoleet irraa fageessii jeen yookaan si jalaa baddi ni fudhatamti ajaa'ib sadaqa dhugaa baanee bar ikhtilaaqni kun maal fide intalli abbaa biraa bikka isiin jirtu waan isiin keessa ooltu ka quban qabne ka abbaan quban qabne kaati quban qabne jaartiin jaarsi quban qabne waan kana keessa oolti bikka kana oolti meeqaatam taqayyii namarra keeyse takaddaate jaarsa namni tokko gaaf tokko nam saddeen nuu lakkaawe jaartii jaarsarra qayyii keesse jee duuba inni haa saddeen lakkaa'u malee waan irra gaatii miti beek isaa baa'uun qabdu jechuudha. ameerikaa kutte kanaadaa kutte austraaliyaa kutte maalii kutte gaaf kaan torbaan tokko booda sagalee itti jirjiirratti dhufu kana maaltu fide ikhtilaaxa kana jechuun waliin laaqamte halqii ajnabiitiin halqii gartee duuba yayyi ho'olota yayyii keessa seenee taate kanaafuu guyyaa kaan jaarsaan sin beekunuma jettiin duuba aayaa. ebol bargaay intala san nikaa godhatee asii gadhiise ergate jedhanii achitti jennaan guyyaa kaan bar hiikte jedhanii nima jan duuba gadhiiste jedhanii bar tayyib li'annahu ikhtilaaqni maal dalaga waan akkana kana dalaga jechuudhaan tayyib ikhtilaaxa dhiirtoleetitu kana fidee jechuu bakka feete oolte abbaa feete waliin oolte abbaa feete abbaa fedhe itti seena abbaa feete bira seenti gaafa kaan wala balsin beeku nima jettiin duuba akkasin mataa hoqqatu waa hisaaban qabu afrikaa keessa taa'e ka achumaa dhaqeehu jalaa buuratanilleen akkasuma jira gaa imtihaan duuba duuba jaarsiin nu du'e jaarsi ni du'e ni taagaa keeziin keeziin faranjitti baasanii hoy takkaa lama eega keezii faranji baasuu barata walitti illee baasuun naman dhibu jaarsi ni du'e jaarsi kiyya ni maraate jaarsi kiyya maal ta'e haa jaarsi kiyya na hiike ajaa'iba kaachi maal irratti ni keenyi bu'e jaanii bargaaf durii takkaasi hartashee kan ol dhufanii ni keenyi kaachi maal irra bu'e jaan duuba mashakkaa jechuudha duuba duuba wanni kun maalirraayi ikhtilaaxa eenyu isii bira dhayte eenyu wajjiin oolte eenyu wajjiin deemte warra ajinabii kana jechuudha halaakni asirraa dhufe طيب الخلوة كبابه أمس ركمني تكو على المرأة أن تصون زوجها ونفسها باجتناب الخلوة بالرجال إلا مع ذي محرم كالأب والأخ والخال والعم أبا في أبليسا في أيسما في أدير إسي إلما إسي وأنا كنا كنا وجيو جرات ملي إن تلي تكا ديرتك ولين كبابه الرأك لبو في تيسي تجد جار سيسيتي والأبدي جرو إسي أدفج آسن laabudda jiruu isiidha adda facaasurra isin dhiira takka bira geeysee dhiira lamaa sadi wajji haasoynaan wanni inni deemuuf maali jiruma jaarsa isii waliin jiraate san adda facaasu pilaanuma saniin sitti dhufa jechuu dhimatu tuqa moggumarra deemeetuma gaayi jaarsi kee sun qaqamsa jeetuma bar dhiirte akkanaa gaarii miti hima calliseetuma taa'eetuma gaayi bar dhiirte akkanaallee gaarii miti nima jedhatu bar ta akkanaallee gaarii miti bar dhiirte akkanaallee gaarii miti inni maaliif deema ufii kana qalbii isii keessa seensisuuf deema duuba taa'ee kitaabu sharrii kana itti banee oofa bar kitaabu sharri kitaabu sharrii kana taa'ee ofirraa oofa jechuudha duuba طيب bar takkanaallee dhiirti gaarimi takkanaallee gaarimi bar nima jedha ohoo jetti nimasi qalbi mesii keessa seena laal ahaa takkanaallee gaarii miti aboo innummaan akkatti gartee duuba kunillee gaarii miti kunillee gaarii miti jedhu kun inni gaarii irraa boodaati jettee akka isin itti seentu duuba gaaf kaan kaase duuba mee kaatam namni akkasii nama shawwatu hisaaban qabu duuba intala amata meeqa qallaban wala baljee guyyaa kaan kan irraa fuudhee biraa kutuun ka isiilleen akkasumatti honni jettu amata meeqaasi qallabee yeroo isiin asii achi baate irraa fudhata yookaan amata meeqaasi qallabee asuma jalaa fudhatan fa'a ammas tayyib tokko beeytaga amata afur qallabe duuba amata afur qallabe tokko naayiroobii kana keessa ciiseetuma ofirraa ciiseetuma faxaree ciiseetuma faxaree gaa ofirraa gagabbatee xiqqoo tottolee gaa fuulli kun tottolee wawayyate kun ka dalagaan dhukkeesse kun ka amata afur intalatti xaaree. fiigee achi dhufe gaamma waa doolaara waa xiqqoo namni itti ergu san faxaree ofirraa gagabbate rafeeti borcii hirribaa tana baase borcii hirribaa tana baasee ofirraa wooyyatee ni ja'a kun ka dhukkeen itti kaate ka dalagaan dhukkeesse ka qaaxiraan hirriba dhabee halkanii guyyaa zawu jedhe kun ka amata afur intala qallabe fiigaa dhufe gaa duuba amma amma diiggaltichi kun jala goreetuma aayaa borci ufii tan agarsiisa intal jeen duuba mee kana luqqaa kanaat caalamoo anaat caalamee asna laale amma jeen duuba haya kanaat caalamoo amma kanaa si fuudhuu dhufe kanaat caalamoo anaat caala nima jeeni bar haya ameerikaa oguu dhaqan mallaqa lafaa hammaaranii akkanumatti waan hoodhu jeanii namatti kennan seete jeen dhukkeen itti kaatee dalaganiiti wala bal nu yaasi jeen kana dalagannaa mallaqa nuti illeen akkasitti. fudhate intala amata afur qallaban namtichi hongee egaa ofirraa laala akkana wal shawwada wal jala gara galanii mashaqqa wali buusan jechuudha imtihaana kana hunda maaltu itti fida isiin ajnabii kana jala deddeemu laal ajnabii kana jala deddeemutu rakkina kana fida yoo isiin dhiirtolee hunda qulfii irra kaayaadhaa biraa deemte yoo nama ufuu shaanxaa ofii bante rakkisaa barga yoo nama ufuu shaanxaa ofii bante rakkisa qulfii irra kaayaa nama hundaa'u yoo biraa deemte dubbii qulfiidhaa yoo rabbi sii kenne jechuun dubbii ganama ofirraa qollofaniintu jiraa mire dubbii qulfiitii yoo deemmatte namni shaanxaa isii banuu danda'u hin jiru namni yaa'anii isii tana haasoysiisuuf mirga argatee keessa seenuu danda'u hin jiru jechuudha. yoo isin hundaafuu garaa laafte jechuu intalli garaa laafte obboleessaa irraa ulfooyitii jedhani yoo hundaafuu garaa laafte ayyee baliyye waddi chaalloyma jettee nama hundaa'u mushkilaa dhufaa mire yoo hundaa'uu garteetti ogguu ol salaman booda sin jaaladhaa bar nima jetteen imtihaanni balaan ajaa'ibaa gad dhufe duuba rakkina duuba mashaqaa لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم قربان كوباهم بين إن تلتكان حال آنا نسي ولنجرت ملئ لا يخلون رجل بامرأة فإن فإن ثالثهما الشيطان gurbaan tokko intala takkaan kophaa hin bayin yoo kophaa kaba'u taate sadeessituun shayxaana jedhe intala takkaan gurbaan tokko yoo kophaa baye kasadeessituu shayxaana jedhuuba shayxaanni maal godha nima kofalchiisa sallee isiillee nima kofalchiisa namuuni hohoysa duuba aya wachuu keessaa walitti gad yaasa halaaka argamsiisa jechuudha قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النساء حبائل الشيطان فإياك أن تخلو بامرأة إلا أن تكون محرمة dubartiin haada shayxaanaatii je ابن عباس qola qola sangaan sangaan qaban tokko ni beeytaniimi qola haya qolaa tokko ka yeroo sangaan yeroo gartee dibichi fiige ayiiduu dide midhaan gartee yeroo irra oofan qolaa jedhaniiti haada tokko akkasitti godhanii mukan maranii yeroo inni utaaluu fedhe haaduma san jala qaban haadni sun gaa miila isaatitti seenaa dirgim godhanii qaban jechuudha dubartiin qolaa shayxaanaatii jedhe eenyu ja'a ibnu cabbaas annisaa'u xabaa'ilu shayxaan haada shayxaanaati qolaa shayxaanaati jedhe dubartiin kanaafuu. shayxaanni gartee akkasiin sakaalle isiisaniin uf eeggadhu jechu iyyaaka an takluwa biimro'atin intaloodhaan kophaa bahurraa uf eeggadhu jee duuba macnaan kana shayxaanni yeroo nama kasaarsuu fedhe takkuma kokkofalchiisaa sii fida jechuu shayxaanni hogguu dhiirtolee takka kasaarsuu fedhe takkuma kokkofalchiisaa fidaaf duuba takkumatu giraa qanyi jedhaa kinatii sirbaa itti dhufa takkuma giraa qanyi jedhaa kinatii sirbaa itti dhufa uf caccabsaa kokkofalchiisaatuma itti fida takkuma ari'ee jechuudha inni diinaaf duniyaa isaallee achumatti dhiisee eega kinatii isiitti garagale waan biraa waan takka mil'achuu hin dandeenye khalaas diinaaf duniyaan isaatiilleen irraanfatamte. isimatti garagala jechuun gaafa kaan bar'e baluu intala butee kutee jedhaniin duuba yaa inni sheekaamoo inni beekaa teessummoo gurbaan diinii qabu sammoo nima jedhaniin duuba bara gartee intalli ulfooyte jedhanii yaa ebaluma akkas godhe ajaa'iba duuba laale ebaluma akkas godhe nima jedhan ajaa'iba. bar ebalittiin akkas ebalu akkas goote jedhan abaa'ilu shayxaan kanaafuu qolaa shayxaana irraa fagaatan irraa tiifaman akka nabi yuusuf irraa tiifame sanitti garte haya yaa rabbi irraa na tiisi jedhani yaa rabbi na tiisi jedhe bara nabi yuusuf haya yoo ati garte nan tiisin angama kaydii isaanii gama dhara isaanii sanittiin erkadha jedhe طيب المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان للرجال دبرتين كامل سي أورا يرو سين قباته نما إيرتولي داك أنا بريتشساجي رواية ترمزي داك يزد دوبا شيطاني بريتشسي تمسيب في دي سين تلفا جيتش دوبا أكاسي تهلاكم تدوب حلاكني أكاسي تروف بريتشسي في دي جرى دوبا tana irraa hafuun danda'anii jeetuma jala kuta duniyaaf aakhiraa isaallee kasaara jechuudha nacuudhu billaa قال عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين والله إني لا آمن على نفسي مع أمة سوداء خلفاء عمر إلما عبد العزيز موتولي شنيست الراجي موتولي هك أن ديني ربي تنبت بيجرتي دين إسلامات بلجت مالجئ wallaahi an lubbuutiyya tana yoo gabrittii gurraattii wajjiinuu kophaa bahe jedhe gabrittii gurraattii tayoo silaa achi ilaalan haqqeen nama dhufu tayoo achi ilaalan haqqeen nama dhufu san isima waliinuu yoo kophaa bahe an lubbuutiyya waa ufiin amanuu jee duuba amantiin qabdu lubbiin ani beeka ani sheeka hin jiru ani haaji fagumatti fageeysu lubbuun amanan duuba lubbuun amanan kanaafuu fagumatti irraa fageessan laal ani amanu jee khulafaa alkhaamisa inni kun kakkana jiru li'annahu gabritti maguraattii san magaala kuullee ajaa'ibaa godhee shayxaanni fida magaala kuullee osoo gartee ilkeen keeysaa yaatelleedha kaarruu ajaa'ibaa godhee fida duuba طيب yoo magaala taate diimtuu ajaa'ibaa godhee nama fida gabaabduu taatu dheertuu godhee fida qal'oo taatu furdisee fida halaaka nama naqa jechuudha duuba shayxaanni وقالت هند بنت المهلب هند انت المهلب نجد مال جد وكانت من عقلاء النساء دبرت الرا دبرت اقلي قبض تاكا وبيت شيئان لا تؤمن عليها المرأة waan jette hindiin tun waa lama dubartiin irratti hin amanamtuu jette waa lama dubartiin irratti hin amanamtu aya waa lama irratti dubartii hin amaninaadhaa jechuu isiiti maali sun arrijaalu dhiirtole dhiira bira keeysee hin amaninii jechuu naa eegii naa jabeysi jettee ajnabii gartee fuutee wal bira keeysee mana walitti kireessiteefi ajnabi kun ogaa kifilii tana wajjiin qabadhaa yoo jette dubbii halaakaati duuba sun dubbii halaakaati irraan amanamtu je jette duuba hindiin tun waxiibu ammallee xiiba waan urgaawu shittoo mana keeysee dubartiidhaan hin tuqin jechuun waan danda'amuyya aya dibachuu baattus mee akkam jirtii laata jette xiqqo akkana tuyxee funyaanitti qabachuun isin oolu jechuudha dibachuu baattus akkuma san jechuudha duuba laal waan guddoo dalaguu baatanis sharriin xiqqoo xiqqoon takka nima argamti jechuudha kanaafu khulwaa waan jedhamurraa fageessu ikhtilaaxa waan jedhamurraa dubartii fageessu jechuudha rasuulli alayhi salaatu wasalaam riwaaya abu daawud keessatti jidaara qabadhaa je'an yeroo isaan karaa deemanuu jechuudha dhiiraa fi dubartii kan adda fageessurraa kaka'e gama jidaara gama jidaara jechuudha laal karaa bardeemsa karaadhaa keessatti isin jidaara naannawa jidaara irra deemaa je'an طيب jidaara kana karaa jidaara gartee dhaaba jidaaraatti achi maxxanaa deemaa jedhan dhiirumaaf dubartii adda fageessu irraa kaka'e hattaa karaa keessattu jechuudha wanni shari'aan akkanatti adda fageessituuf maali wakhuliqa al'insaanu daciifa ilmi namaa kun laafa ka shahawaa qabatee hin dandeenye ka fedhinnaa lubbuu isaa injifatee hin dandeenye ta'ee uumamee jedhe rasuulli alayhi salaatu rabbi subhaanahu wa ta'aala duba daciifa kana waliyyoo gadhiisan halaakadhuuf akka amma kunoo wali gadhiisanii shari'aa bira dabree ilmi namaa halaakni dhufee gartee zinaadhaan dachiin baddee jechuu duuba laal zinaan badde ebalulleen bar waan akkasii qabdi je'ani h i v qabdi ebalulleen bar innilleen bar akkas waan akkasii qaba je'ani sanumaan ka namni wal baqatu ta'e duuba namni qalaasa tokkorraa dhugu qalaasa tokkotti dhuguu dhiise namni hambaa walii nyaatu hambaa walii nyaachuu dhiise namni xifirma qorichaa kottee muraa tokkoon muratu tokkoon muratu dhiise namni waan filaa gartee nama biraatiin filatuu dhiise musiibaan addunyaa keessattuu gabbuuteemi laal hanga filaa biraa barbaadatu filaa nama biraatiin filatuu dhiise laal mushkilaan jechuudha eedsisma kana irraa fagaatuuf dhukkubuma kanaatu gartee sirraa nu seena jechuudhaaf. musiibaan gadi buute jechuudha nama waliin jiraatu jireenya addaan facaase moo facaasne laal zinaan kun eessarraa dhufe khalwaa kanarraa dhufe eessarraa dhufe ikhtilaaxa kanarraa dhufe yahudaan maaltu isii dhibe addunyaa halaakuu feeti baloo gartee dhiiraa dubartii wal keessa seenaa wal keessa baradhaa jettee uskuudhallee wali bantee bituma waluma keessa teessistee kondomii fi lilmeedhaan jala deemti kondomii fi lilmee fi kininaan jala yaati jechuudha شياطين الأمة شيطان الزبنات أرمي هندوبا أرمى شيطان شيطان أجائبات شيطان أمتايجو وهند ولدت لاكني ولدت داكني كندومي في كنين أنجلة ديمان دوبا قافا كاني كنين قورتني زينتي بباني ilmoon eessaa dhuftu hedduudha akkasitti namni dhala dhabuu jira duuba waan jedhan warri xibbiidha olumaayin xibbi waan jedhan isiin takka ka duraan hin dhalin yookaan hin dahin yookiin inni akka fudhattu taate rahima isiit irraa sodaadha jedhan yaanii rahima kana goggoyse ilmoon fa'a baddi jedhan duuba wanni akkasii akkasuma hedduu argama. isin duraan hin dhalin takka yoo kakinna fudhattu taate yoo dhaluu barbaadde akkasumatti goggoganii kunoo achi booda ilmoo dheessaa dhuftu pologiraamaan dhallaa jedhanii deenya ilmoo jedhanii wal fuudhaniitu mataanii kan hin afuufan gaaf kaan ilmoo barbaada yaa hafiiz tuun achumaan dhabamti tuun waa akka ta'an ta'anii habbaa takka lama hoyii rabbiirra buusa duuba halaaka akkana kana jira kasaaraa kufriin namatti hin gadi deemu jirtu namni islaamaa ofirraa alaalee arguu qaba kun hundi min ikhtilaaxi irrijaali wannisaa walitti dhufiinsaa dhiiraaf dubartootaatirraa argame addaan fageessuu dhabuurraa wanni kun argame jechuudha duuba طيب اختلى أعرابي بجارية فأراد أن ينال منها فامتنعت فقال إنه لا يرانا غير النجوم فقالت ولكن رب النجوم يرانا شنان تكو انت لتكن كبا بهته زنات دلقو فيه انت لان كبا بهته زنات دلقو فيه يروكنا ندد دوبا أبدا انتو حرامي واني أكنا جتدد فقال إنه لا يرانا غير نجوم أرجي مالي مالت أرق laftee halkanii beeku aduu kana keessa qabe urjii malee maaltu nu arga jeen duuba urjii malee mee wannummaa nu argu maaltu jira gamana laallus gamana laallus raareen qullaa dubbiin tolteemi jechuuf deema duuba inni urjiin ammoo gubbaarraa gadi baati isiin ima nu garti jedhe waan jetteen duuba rabbiin imaana isii kenne subhaanallah imaanni kun bikka halaakaa hundarra akkatti nama deebisu laal واتقوا الله يجون كم دب أجائبات بر لا الإيمان لا وان إيماننا ما أقول فائدة إيمانا أصابا وان جنبر تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن جانبر وسو قرآنا برتين در إيمانا برن جان وسو قرآنا برتين در إيمانا برن جان imaanni ka qur'aanaan duratti barbaachisaa ta'e jechuudha li'annahu yoo imaanaan beekin hin baratin hin qabaatin faayidaan qur'aana qara'aniifuu hin jiru jechuu bara imaanni mata duree waayyuu ta'uu qaba tacallamna imaana qabla an natacallama alqur'aan osoo qur'aanan baratin imaana baranne jaan duba imaanni kun maal isiidhaa dalage kunoo intala tana namtichi urjii malee wanni takkallee nun agartuu baloo dubbiin taateen jenneeni waan jetteen isin imaana saniin walaakin rabbuun nujuumi yaraana hay rabbiin urjii uume nu argaami jetteen haaliqni urjii uume sun eessa jira jetteen duuba nun arguu jetteen allahu akbar rabbuun nujuumi yaraana rabbi urjiitti nu arga jetteen duuba hamtuu nuti jiru tan tayyib akkana laali imaanni akkanatti bakka hallayyaa jahannamiitirra nama deebisa jechuudha tayyib akkasuma gurbaa tokkollee gaaf tokko gaa intalli takka waan jetteen wallaahi inna almakaana la khaaliin har'a dachiin raare namni tokko gandan jiru wayi waa tolee ilililil jette duuba wayi waa toltee dubbiin jennaan waan je'een alakhillaaf waan je'een waan jetteen ani hidhiiti tana fuudhee hidhiiteet irra kaa'uu fedhaa jetteen haya innillee waan jeen anis akkasuma hidhiiti hidhiiteet irra kaa'uu fedhaa jeen hayyee maaltu si dhoorgaree eega akkas feete anilleen akkas fedha atilleen eega akkas feete maaltu si dhoorgaree baloo jetteeni mar marhaban dubbiin tolte laal akkatti shayxaanni nama waswaasu ani hidhiitiyya fuudhee hidhiiteet irra kaa'uu fedhaa jetteen lafti raare qullaa homaa takka hin jiran warri keenya gandan jiru anilleen akkasumatti bar hidhiitiyya fuudhee hidhiiteetirra kaayuu fedhaa jedheen innilleen hayyee egaa akkuma an fedhe san feete dubbiin tolte maaltu si dhorgaree jetteen famaa yamnacuka maaltu si dhoowwaate akkas dalagurraa jennaan yamnacunii qawluhu caza wajalla jecha rabbiitu na dhowwa jeen alakhillaa'u yooma idin bacduhum libacdin aduwun illa almuttaquun أو كما قال عز وجل warri waljaalatu bar gariin isaanii gariif aduwwiidha jee rabbiin guyyaa qiyaamaa nama rabbi sodaate malee jeen duuba bar jaalalleen hundi waliif adaawaa taati guyyaa qiyaamaa laal imaanni akka itti isa deebise raareen qullaadha abshir ka isiin jettuun hidhii walirra keenya ka isiin jettuun laal imaana bikka isa deebise bikka gartee hallayyaa jabduu sanirraa imaanni isa deebise laal bar guyyaa qiyaamaa warri wal jaalate hundinuu aduwwii walii ta'a nama rabbi sodaate qofatu aduwwii walitti hin taane jaalalleen guyyaa qiyaamaa walitti aduwwii hin ta'in ta rabbi sodaattu qofa jeen duuba jaalallee anaafatti wal jaalannu tun aduwwummatti nu jalaa jijjiiramuu guyyaa qiyaamaadhaan hin fedhu jeen duuba akkanuma nu ta'isu malee ajaa'ib ajaa'ib duuba akkasitti bikka sanirraa rabbiin isa deebise bikka sanirraa hallayyaa hamtuu sanirraa hallayyaa jahannami nama ooftu achirraa rabbiin isa deebise duuba طيب كتابني كينيا أسيت مرام فن التعامل بين الزوجين دوبا فارون كربيتي ka nagaha nu eegalchiise nagaha nu xumursiise warra waan kanarraa bu'aa fudhatu rabbiin nu haa taasisu hayaatul islaam waan jedhamu wanni kun hundinuu jireenya islaamaa waan jedhamu akkamitti jiraannaadha jireenya macasiyaa jireenya mukarbat faashina tortoraa zabanaatirraa akkamitti fagaanna waan jedhamu jechuudha jireenya jaalatamaa ka asxaabotaa ka rusultoota ka jannatul firdoowsitti nama geessu akkamiin jiraanna jechu malee akkanuma bashannana haasoyna jechuudha miti tayyib kanaafuu jiruu bareedduu jannata nama geessitu ta barbaannu san rabbiin nu haa kennu jenna duuba warra waan barateen fayyadamu rabbiin nu haa godhu warra guyyaa qiyaamaadhaa waan barate kanaan milkaa'u rabbiin nu haa taasisu warra fuula rabbiitirraa barbaadu rabbiin nu haa godhu li'annahu namni islaama bilaash dalaguun isarraa hin jiru bilaash dalaguun isarraa hin barbaachisu bilaash dubbatuun isarraa hin barbaachisu kalimaa takka yoo dubbate yaxtasib cala allah rabbiirra waa lakkawatuu qaba rabbiirra waa herregatuu qaba jechuudha duuba rabbii isaatirra waa kaayatu akkasuma kalimaa takka hogguu dhageesse khayrii itti yaadee dhageeffatuu qaba waan bareedaa waan milkiidhaa waan imaana itti yaadee wanni takka gurra isaa seenuu qabdee jechuudha duuba kanaafu warra waan barate irraa fayyadamuun haa taasisu جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء بارك الله لكم زادكم الله علما وهرسا دوبا ورا وان أجهرا ملك رب وهقدو ورا تا يرو في تومتي جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء زادكم الله علما وهرسا كيرو كيسن diinii kanaaf jecha teeysanii hirriba irraa of qabdanii sa'a hojii isin jala dabraadha akkanatti obsitan inna allaha maca allaziina attaqaw wallaziina hum muxsinuun inna allaha maca asaabiriin rabbii warra obse wajjin jira warra rabbiin wajjin jiraatu rabbiin isin haa taasisu jazaakum allahu khayra